my country people, no be small tin o oh. just um three days after ekene don arrive for uk o oh. na e come give big announcement <laughs> as e dey hot i know say people just dey think say ah na belle and all those kind stuff make na leave that one for one side ekene come outside come dey thank nigerian people, thank everybody say the viewers everybody say ah if no be dem wey help am wey still her sister say for no dey dis uk wey e be say she for land today o ah say nigeria thank you o say una try for am well well and she appreciate una effort wey una take help am take do everything still join her sister o no be say na only she fit do this one so na so o my pipo then eh, e come still yarn say he and im madam wan do video say Yeah, saying and madam, they want do video. Say the video, it e go remain now for everybody. Both children, adults, and youth. Say it e go really make people happy. It e go really make everybody happy. It go make them laugh. Send a funny video. Say now they want to, Make no worry. Make don't worry. Say in a short while go release video. Now people come start to the yarn say ah. This they can they say say it to the form e too dey do over sabi e too dey do pass himself say dey call himself say e call himself say na him be the na him be god um, last born say na so e take dey yarn dey carry church put for head well to me sha me no see anything wey wrong about wetin she dey do or wetin she dey talk I no too see over sabi for her matter at all at all na she carry God for head who wan carry for head before na God dey help everybody o oh, my brothers and sisters na God